dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudahwema kubana natwe muri gahunda z'ijwi rya amerika mbifuriza kandi gusoza neza uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri no gutangira neza undi mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe kuri mikoro murasuhuzwa nanjye eric kabagira ubusa kigali mu rwanda ikiganiro dusangira ijambo cya none twagihariye wa mwanya mumaze kumenyera ku ijwi rya amerika ko tuba tugomba gusubiza amaso inyuma tukibukiranya ibintu bikuru bikuru byaranze umwaka by'umwihariko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri turareba mu rwego rwa politiki n'ububanyi n'amahanga ndetse tunagende twibukiranya uko byari byifashe mu rwego rw'ubutabera uyu mwaka wari witezwemo ko ushobora kubera mwiza abatari bake ariko biza kuba ikinyuranyo kubera icyorezo covid cumi n'icyenda cyadutse mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gihugu cy'ubushinwa kigakwira isi yose na magingo ya abatuye isi bagihangayitse
twari dutegereje yaje abenshi bajyanye agahinda ngo ntibayiriye uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye bavuga bati isi ni umusaka nimutwihorere mwigumanire ibyanyu ntabwo ariyo kwifuzwa turagiye mirongo itatu n'imwe saa tanu z'ijoro twari dutegereje isaha y'ubuhanuzi iri mu nzozi twakabakabaga kwinjira mu matage nimutuze umwanzi wabiteguye kurega imbaga agiye gucubira azabaziza inzira akarengana asembye mu kanya nk'ako guhumbya azabura n'icyo asubiza azaba afite ihahamuka ababuze imiryango ku gakorona virusi abapfuye bizeye mu bungure tuzababona
ku rwanda iki cyorezo nabwo nticyabuze kuzambya ibitari bike mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu n'abagituye inama zikomeye zirimo iyagombaga kubera i kigali mu kwezi kwa gatandatu igahuza abakuru b'ibihugu n'aba guverinoma ku bihugu bihurira ku rurimi rw'icyongereza ni ukuvuga cogamo yarasubitswe si ibyo gusa inama ngarukamwaka y'igihugu y'umushyikirano iba mu kwezi kwa cumi n'abiri nayo yarasubitswe hirindwa ko abantu bashobora kwanduzanya icyorezo covid cumi n'icyenda muri iyi nama ni naho haba hagomba kugaragarizwa uko isura y'igihugu ihagaze hifashishijwe ibitangazamakuru by'igihugu perezida wa repubulika paul kagame mu kwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri ari mu kiganiro n'abandi bategetsi abanyamakuru n'abaturage yavuze ko n'ubwo icyorezo cyahungabanyije ubuzima bw'igihugu ibintu bitabaye bibi cyane ariko n'ubwo icyo cyorezo cya covid cyatugezeho ingaruka zikomeye ndetse bikaba ngombwa ko duhindura bimwe mu byo twari twarateganije ndagira ngo nongere mbabwire ko igihugu cyacu gikomeje guhagarara neza no muri ibyo byose bihagaze neza n'impamvu zibyerekana ziragaragara nkaba ngira ngo mbere yo gukomeza mbanze nshimira abanyarwanda mwese ubwitange ubufatanye no gukora cyane mukomeje kugaragaza ubushake kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo ubwo ndashimira rero twese inzego abayobozi b'igihugu bakoreramo abantu bose barahagurutse bakora ibishoboka bahangana n'iki cyorezo kigikomeza nta n'ubwo kirarangira ntibirasobanuka aho kigana tugomba kumenyera kubana nacyo mu gihe kigihari tukarwana nacyo kandi duharanira kugira ngo dukomeze ubuzima bwiza bugende nk'uko bukwiye ariko duhanganye n'icyo cyorezo ibi byose rero byashobotse kubera icyizere abaturage n'abayobozi bafitanye binyuze muri izo nzego ariko noneho nyirango ubihereye no ku mateka yacu na politiki iteza imbere ku gukora gukorera hamwe kugira intego imwe no guharanira kugira ngo tuyigereho twabonye akamaro k'imbaraga u rwanda rushyira mu bikorwa bitandukanye ibi byongereye ubutwari no kwihangana abanyarwanda basanganywe bifasha no guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo dusubiye inyuma gato mu kwezi kwa kabiri nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umuhanzi w'icyamamare bwana kizito mihigo uyu wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge yafatiwe i nyaruguru ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ashinjwa gushaka gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri nibwo byatangajwe ko yiyahuriye muri kasho ya polisi mvuko madame marie michel umuhoza wavugiraga urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu yatangiye ambwira ku by'urwo rupfu Eh, urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo eh, aho yari afungiye i remera aribo ba- ba- ba- ba- ba- baduhaye ayo makuru batubwira ko yiyahuye yarafunganye nande yari afunzwe wenyine mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye Eh, hari i- ya- don, i- ibimenyetso byagaragaye aho yari ari iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye izo ni Eh, nk'izihe hari- eh, icya mbere cyo ha- hari amashuka yaryamagaho niyo a- ya- a- a- yakoresheje hanyuma ah, n'amakuru ava aho yari ari mu- mu- mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iryo shuka yimanitse muri kasho yego muri kasho muri sele aho yararaga hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira amakuru avuga ko ari ku idirishya hari harimo idirishya ukuyeho n'ibyo wenda hari akandi nakongereraho yego urebye nk'ukuntu yari ameze mu- da- muri iyi minsi yari afite ukuntu ah, acecetse cyane adashaka kuvuga eh, rimwe na rimwe ni- na- n'abo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije Da- izo izo ni zo mpamvu zi- zi- wenda za- umuntu ya- yakeka ko arizo zatumye yiyahura kwa kuba wamureba ukabona asa nk'aho afite depression kizito mihigo yashyinguwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri nyina w'umubyara madame plasidi iribagiza ati mbere na mbere ndashima imana yari yaradutije kizito mihigo imyaka mirongo itatu n'umunani n'amezi ariko none ikaba inamwishubije numva ari iby'agaciro imwishubije tukimukunze tukimushaka n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza ndongera gushima imana kandi kuba imwishubije akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure nanjye namurekuye namuhaye imana twe kwisubiraho biratubohora ndongera gushima namwe mwese muteraniye hano uko mungana n'uko mwadukundaga mukaba mwankundiraga n'umwana ikindi nakongera kubabwira ni akantu gato murabizi yuko iyo waragiye inka iyo nyirayo aje urayimusubiza ukamubwira uti yakire databuja rero nanjye ndamumuhaye nk'uko yari yaramuhaye ndamumushubije ariko rero tugomba kumenya ngo hano ntabwo ari iwacu nuko tuwakunda cyane ariko ntabwo ari iwacu ikindi nongera kubabwira ni uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga akadushishikariza urukundo namwe ubanza yari yarabibabwiye none nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi nanjye ubwanjye nihereyeho niba hari uwo nagiriye ikosa ampa imbabazi ntangiye kuri uyu munsi kandi twese dukorane urwo rugendo hari abatari bake bemeje ko uru rupfu ari igihombo ntwari john williams ni umunyamakuru yari inshuti ya kizito mihigo ni igihombo gikomeye simbivuze ko wambuze inshuti ariko bye mu magambo magufi navuga ko ari sosiyete ari abavandimwe n'inshuti ari igihugu ari afurika ari isi bivuze umuntu w'ingenzi umuntu w'intwari umuhanga umunyakuri umunyamahoro mihigo yashyinguwe biboneka ko abahanzi bagenzi be bari mbarwa mu muhango wo kumuherekeza kuri bwana Aimable Karasira akabibumbira mu cyo yise mu nyangire urupfu rwa kizito mihigo ni inkuru y'incamugongo kuko ni inkuru urebye yagiye yakoze ku bantu ku isi yose urabibona mu binyamakuru byose birimo kuko ni umuntu w'intwari ni umuntu ndetse iki gihugu kiri mu bantu bake bari bafite wabonaga ari umutagatifu yari afite gahunda yo kubanisha abantu ubumwe n'ubwiyunge by'ukuri abahanzi kwitabura ntabwo kizita abahanzi bamwanzi ndetse n'abantu baje hano nubwo egirize yuzuye mpamya niyo ubishyira sitade amahoro hari kuzura ariko dufite ikintu bita mu nyangire kizito uzi ko yashyizweho ibintu bya politiki byo kuvuga ngo yari agiye guhitana umukuru w'igihugu iyo umuntu agiranye ikibazo n'inzego zikomeye niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu niba bakurega ko wagiye gukorana na fdr na rnc ikintu bitanga nta kindi abandi bantu nubwo bagukunda nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta baranga bakigira ku ruhare kuko wakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikira wenda yakuze mu ibitaramo urumva so njye ntabwo nabarenganya njyewe nuko narenze ibyo bintu ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje ederi wenda wanambaza ngo naje kubera iki njyewe impamvu naje nk'aha nibya bindi ngo nikubise mu cyeba kizito iyo imubayeho turabibona kandi ni umuntu utaravugaga kizito ni umuntu w'umugabo ubuze twebwe tuvuga bizagenda gute kizito yatanze ubutumwa bwe nshuti atanga ubutumwa bwe yizeye ubutagatifu yizeye imana yemera kandi ni ibintu bitewe n'imba- ni- n'intimba sinzi uko nabikubwira bino bintu rero n'igihe wibaza niba imana ikibaho ese imana iba mu rwanda cyangwa ntabwo ikibaho niba iriho niyigaragaza imana niba iriho izahorere icyatumye cyose kizito mihigo abura ubuzima raporo yashyizwe ahagaragara n'urwego rw'ubushinjacyaha ku cyateye urupfu rwa bwana kizito mihigo yavuze ko yiyahuye ariko ku bazamura andi majwi bakavuga ko yiciwe muri kasho ya polisi nyakwigendera kizito mihigo yapfuye afite imyaka mirongo itatu n'umunani yari amaze umwaka afunguwe yari yarafunzwe aregwa gushaka kwivugana abategetsi bakuru barimo na perezida kagame nyuma y'urupfu rwe hashyizwe hanze igitabo rwanda ambrase la reconciliation bivugwa ko kizito yatangiye kucyandikira mu buroko aho avugamo ko yafunzwe azira indirimbo y'isi igisobanuro cy'urupfu jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye basize urugomo rutizwe jenoside abo bavandimwe abo ni abantu ndabasabira abo bavandimwe nabo ni abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana
nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu ashyiriweho impapuro zo kumuhiga bukware bwana felicien kabuga yafatiwe mu gihugu cy'ubufaransa mu kwezi kwa gatanu y'umwaka bwana kabuga umunyemari ukomeye w'umunyarwanda aregwa ibyaha bikomeye bidasaza byo gutegura no gutera inkunga ibikorwa bya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yabaye inkuru nziza ku rwanda uhereye ku muryango yibuka urebera inyungu z'abarokotse jenoside profeseri jean pierre dusingize mungu ni perezida w'umuryango wibuka cyane cyane reka mbanze mbere kubabwira ko iyi nkuru yadushimishije cyane cyane cyane rwose iyi nkuru rero eh, ikaba ari ikimenyetso gikomeye mu gihe turi muri iyi minsi ijana twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku buryo bw'umwihariko nk'uko mubizi bikaba ari ikimenyetso gikomeye kuba ya- yafashwe kandi agafatirwa mu gihugu cy'ubufaransa igihugu cy'ubufaransa cyakunzwe kugaragaraho gukingira ikibaba abajenosideri ni ikimenyetso rero gikomeye ku butabera mpuzamahanga kandi tukaba dushimira cyane leta y'u rwanda yafatanije n'iriya international residual mechanism for tribunals kandi ikanafatanya n'izindi nzego naho bwana johnston businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta we akavuga ko ifatwa rya bwana kabuga ari cyo yise igitego gikomeye iki rero ni igitego gikomeye ku butabera hari abanyarwanda kabuga yakoze ibyaha bikabagiraho ingaruka bo ubwabo abanyarwanda batikiriye ahangaha mu bateguye mu bacuze umugambi mu batanze inkunga ikomeye mu bantu bazwiho kuba abacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane kabuga akekwa muri abo ngabo mu bantu bashakwaga bahigwaga bari ku rutonde rw'abahigwa ku rwego mpuzamahanga ngira ngo ni uwa mbere iki rero ni igikorwa gikomeye cyane kigaragaza ubufatanye mu nzego nyinshi ni ikintu rero cyiza gikwiye kubera ibihugu byose gikwiye kubera abantu bose batuye isi irindi jwi ryo kudukangura ryo gukangura abantu bose batuye isi kuvuga ngo niba ufite umuntu ukekwaho ibyaha yakoze muri jenoside yakorewe abatutsi akaba ari mu gihugu uzi ukaba umuzi aho ari ni akandi kantu katwibutsa ngo tanga uwo muntu ajye mu butabera birumvikana ko iki ari ikimenyetso gikomeye kuko kugira ngo kabuga aba yafatiwe hariya iyo icyo gihugu yafatiwemo kiba kitabishaka ko hafatirwa wenda ntabujyaga kuhafatirwa kuba yafatiwe aho yafatiwe hari igihugu gifite ubutegetsi gifite inzego zitandukanye zabigizemo uruhare rukomeye iki rero ni ikimenyetso ntabwo ari icy'ubufatanye gusa bwa none ahangaha bumaze iminsi ariko ni ikimenyetso cy'ubufatanye bugenda buzamuka bugenda butera indi ntambwe ariko nk'uko narindangije kubivuga n'indi ntumwa ni ubundi butumwa ku isi kugeza ubu rero bwana kabuga ntaraburanishwa byitezwe ko azaburanishwa n'inkiko mpuzamahanga kabuga yari nimero ya mbere kubo leta zunze ubumwe za amerika yari yarashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari ku bagaragaza aho baherereye abadukurikiye ku ijwi rya amerika nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo dusubiza amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu rwanda by'umwihariko turarebera hamwe uko byari byifashe muri politiki n'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ndetse no mu butabera muracyumva eh bagira ubusa mu rwego rw'ubutabera kandi nyuma yo kubona ko icyorezo covid cumi n'icyenda kitoroshye ubu hashyizweho uburyo bwo kuburanisha imanza hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure cyangwa se videwo konferanse icyakora rikunze kuvukamo ibibazo aho rimwe na rimwe ababuranyi bombi baba batumvikana kubera murandasi iri ryifashishwa mu mugambi wo gutangira ubutabera ku gihe no kugabanya ubucucike muri za kasho na gereza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka nabwo bwana paul rusesabagina yarafashwe azanwa mu rwanda araregwa umurundo w'ibyaha cumi na bitatu birimo iby'iterabwoba uyu wamamaye ku bwa filime hoteli rwanda yari umuyobozi w'impuzamashyaka mrcd frn mu bihe bitandukanye umutwe wa frn wakunze kwigamba ibitero ku rwanda byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bikanatwika bikanasahura ifatwa ry'uyu mugabo bamwe bise ishimutwa ntiryavuzweho rumwe agira icyo amuvugaho perezida w'u rwanda paul kagame yasobanuye ko nta mategeko yigezaho nyangwa mu ifatwa rya bwana rusesabagina hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hano ati yageze hano ati yageze hano ati uke ni ikindi kibazo ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano ariko banabwira n'abantu ko aribo banizanye ubwo urubanza rwaba ruri hehe rwaba ruri kurinde ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano ubu icyaha ni icyo kubeshya gusa ntabwo ari ntabwo ari ikindi kibazo kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigeze gikorwa hagati aho ngaho na kimwe
kugeza ubu rusesabagina yahujwe mu rubanza n'abandi bantu cumi n'icyenda bagomba kuzatangira kuburanishwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe barimo majoro karikisi nsabimana bakunze kwita sankara na kapiteni herimani nsengimana bahoze bavugira umutwe wa frn umwe mu badepite bakomeye muri leta zunze ubumwe za amerika aherutse kwandikira perezida kagame asaba irekurwa rya rusesabagina wabaga muri amerika ariko u rwanda rwasubije ko ubutabera bwarwo bwigenga umwaka wa bibiri na makumyabiri na wo urongeye usize ibintu bitarafata umurongo uhamye mu mibanire y'u rwanda n'uburundi ndetse no ku mibanire y'u rwanda na uganda ibi bihugu bituranyi byakunze kurangwa no gusangira akabisi n'agahiye bishingira ku mateka nubwo hadutse icyorezo covid cumi n'icyenda kikangiza byinshi ku isi ntawabura kuvuga ko cyadutse n'ubusanzwe icyuka kitameze neza ku mibanire y'u rwanda n'abaturanyi kigali ishinja kampala gucumbikira abashaka kuyihungabanyiriza umutekano kampala nayo ikarega kigali gushaka kuvogera ubusugire bwayo ni nacyo kimwe hagati ya kigali na gitega kigali ivuga ko gitega yabaye indiri y'imitwe irwanya kigali mu gihe gitega nayo itabura kwikoma kigali ku icumbi kirabashatse guhirika ubutegetsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo nyakwigendera perezida pierre nkurunziza yashakaga kwiyamamariza indi manda ariko perezida kagame agaragaza uko igihugu gihagaze yavuze ko ibibazo biri kuganirwaho hagati y'u rwanda n'abaturanyi umutekano n'ububanyi n'amahanga twafatanije n'ibihugu duturanye kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi ibihugu bindi byo mu karere inzira ni nziza hari byinshi bigenda bigerwaho hari ibitararangira neza ariko umutekano mu gihugu hose umeze neza akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi hari ibiganiro rero ibiganiro biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti muri mu burengerazuba hariho hari drc democratic republic of congo nabo twafatanyije rugikubita hakimara kuba impinduka y'ubuyobozi muri icyo gihugu ibibazo byari bihari byugarije igihugu cyacu bihungabanya umutekano twafatanije kugenda tubishakira umuti byo bisa nk'aho ikibazo cyaba gisigaye ari gito cyane ibyinshi byagiye bikemuka hari mu burengerazuba nta kibazo dufite hari ikibazo ki hari igihugu cy'inshuti dukorana neza nta kibazo cy'umutekano cyaba guturuka ari mu majyaruguru haracyari utubazo nabwo ndibwira ko amaherezo ibibazo byaba bisigaye bizageraho bigakemuka kuko nibwira ko iyo bigeze ku mahoro amahoro abera buri wese buri wese aba ashaka amahoro ngira ngo n'abashobora kuba baturukamo ibibazo bihungabanya umutekano wacu nabo bizaba ngombwa amaherezo ko bazabona ko dufite umutekano nabo bakawugira ari byo twese dukwiye kuba twifuza bibiri na makumyabiri kandi isize bwana radisirasi ntaganzwa aburanishijwe harakatirwa gufungwa burundu ku byaha bya jenoside uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine nyakizu mu cyahoze ari perefegitura ya butare nyaruguru ya none yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yari yarashyiriyeho igihembo cya miliyoni eshanu z'amadolari ku bagaragaza aho baherereye yafatiwe i kongo yoherezwa i arusha muri tanzaniya bamuzana mu rwanda uyu mwaka unasize urukiko rw'ubujurire rutegetse ko bwana lewo mugesera akomeza gufunga ubuzima bwe bwose arerwa ko mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri yavugiye ku kabaye ijambo ubushinjacyaha bwise rutwitsi ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi mugesera w'inzobere mu byiga ndimi unabifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa dogitora ibyaha aregwa ntabyemera akavuga ko ijambo yavugiye ku kabaya ryumviswe ukundi kandi ritangwa mu rukiko nk'ikimenyetso cyatashijwe umwimerere kugeza ubu nakwibutsa ko bwana mugesera yasabye kuzasubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane nyuma ya mugesera wongeye gukatirwa guhera mu buroko kandi hari pasiteri jean uwinkindi nawe uregwa ibyaha bya jenoside urukiko rw'ubujurire rwongeye gushimangira ko azahera mu munyururu uyu woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania nawe yahise atangaza ko asubirishijemo urubanza rwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kandi usize koroneli tomu byabagamba ahanishijwe imyaka itatu yiyongera ku yindi myaka cumi n'itanu yahanishijwe mu rukiko rw'ubujurire kuri iyi nshuro koroneli byabagamba yaregwaga icyaha cy'ubujura bwa telefone uyu wigeze kuba kuriye itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda perezida kagame yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imikorere y'ubutabera bw'u rwanda avuga ko intandaro y'ifungwa rye ari amasano afitanye n'abavandimwe be bahoze ari inkoramutima mu butegetsi buriho kugeza ubu batagicana uwaka nabwo barimo mukuru we bwana david himbara wahoze ari umujyanama wa perezida kagame mu by'ubukungu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu rwego rw'ubutabera kandi nanone twibukiranye ko usize bwana robert nyamvumba uyu ni umuvandimwe wa generali patrick nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo yahanishijwe gufungwa imyaka itandatu muri gereza no kwishyura ihazabu ya miliyari makumyabiri n'imwe na miliyoni magana atandatu z'amafaranga y'amanyarwanda bwana robert nyamvumba aregwa ibyaha byo kwaka indonke cyangwa ruswa uyu yari umuyobozi ushinzwe iby'ingufu muri minisiteri y'ibikorwa remezo tukiri ku byaha nk'ibi kandi bwana isaac munyakazi wari minisitiri muri minisiteri y'uburezi hashinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye nawe yakatiwe gufunga imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni icumi uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aregwa ko yagize uruhare mu itangwa rya ruswa y'ibihumbi magana atanu by'amafaranga kugira ngo kimwe mu bigo by'amashuri kigaragare mu myanya y'imbere ku rutonde rw'uburyo bitsindisha mu bizamini bya leta ariko ibyaha ntabyemera uyu mwaka unasize bwana Pierre Damien Habumuremyi wigeze kubaho minisitiri w'intebe mu Rwanda akatiwe imyaka itatu y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni magana inani mirongo cyenda n'ebyiri z'amafaranga araregwa ibyaha by'ubuhemu no gutanga sheke zitazigamiye ku bantu batandukanye bibiri na makumyabiri kandi usize bwana Alfred Nkubira umunyemari ukomeye w'umunyarwanda afashwa arafungwa araregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura amafumbire ku bahinzi yahimbaga intonde n'imikono y'abahinzi yarangiza akishyuza leta araregwa akayabo ka miliyari zisaga ebyiri z'amafaranga leta ivuga ko yayihombeje ariko we akabihakana yivuye inyuma ko bitari bushoboke ko acura izo mpapuro indi nkuru yumvikanye cyane mu rwego rw'ubutabera niyo ifatwa n'ifungwa rya bwana jean pierre mironko umuhungu w'umunyenganda w'umunyarwanda bwana francisco saveri mironko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo jean pierre mironko yafunzwe aregwa kwiba umuriro w'amashanyarazi y'ikigo gishinzwe ingufu reg ni inkuru yumvikanye kuri bamwe nk'amayobera bibaza ukuntu kwa mironko biba umuriro w'amashanyarazi ku munyenganda mironko ni inkuru yamubabaje maze agasanga byari bigamije kumwangiriza izina yaruhiye imyaka myinshi uku niko yabwiye ijwi rya amerika dufite igihugu kigendera ku mategeko gifite ubuyobozi cya numva nzabusanga nkabusaba kurenganurwa aho kugira ngo bagume banyicire izina nakoreye ndi umwana twirwa dutanga amafaranga muri za puburizite tuvuga ngo dukora byiza nini abandi bajya uruhande ngo bagasenya kandi bikorwa n'abacuruzi nkatwe mbese ugize neza kumbaza ibingibi nubwo ndi kubivuga naragerageje kugenda mbyibagiza mbyibagiza kuko ndi kuvuga wumvise ko hajemo n'ibi by'akarere byumvikanye ko hari akamaze iminsi ni ukuvuga ko ugumye no kumvugisha nazana n'ibindi nkibuka n'ibindi ubundi sinkunze kuvugana n'abanyamakuru ariko ubu nabonye igihe aho kigeze ngomba gutinyuka nkatobora kumva akanyamakuru kavutse ngo niwe kanditse ngo ngo kugira ngo gakunde kabone abagasoma ukumva umuntu w'umuturage aragutelefone ngo ahinde ikinyamakuru ngo wowe ngo mirongo ukagira ngo uri mubyara we humveze nahindutse nk'umubyara wabo nagira ngo nabonereho nabibabwire yuko ibyo bibwira barimo baranyimajina ntabwo banze abo bantu niba ushobora kubibagezaho uzabibabwira abo bantu bose bakwandika utwo ngutwo ntabwo bazi imirongo icyo ari cyo mirongo nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose aho biha kuvuga ngo baracafishe izina rya mirongo ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora barabeshya isi yose iranzi nakoreye mu bihugu duturanye byose n'i burayi nkorerayo kuvuga rero ngo urajya gucafuza izina rya mirongo ngo ryice ntabwo wabishobora bibiri na makumyabiri rero isize inkuru nziza kuri mironko no ku muryango muri rusange kuko bwana jean pierre mironko yaje gufungurwa tugarutse kuri politiki y'imbere mu gihugu bibiri na makumyabiri isize abategetsi bamwe ku gatebe abandi bahindurirwa imirimo nk'abakuwe mu myanya twavuga generale manuel gasana wari guverineri w'intara y'amajyepfo dr diane gashumba wari minisitiri w'ubuzima wasimbujwe dr daniel ngamije n'abandi tugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye mu rwego rw'ubutabera urubanza rw'umunyamakuru bwana focus ndayizera na bagenzi be cumi na batatu bibiri na makumyabiri isize rutarangiye bararegwa ibyaha by'iterabwoba ko byahozwaga n'umunyamakuru bwana kasiye nta muhanga watorotse ubutabera ariko bo barabihakana umucamanza azarupfundikira mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe gusa kugeza ubu basabiwe guhera mu buroko bo bagasaba kurenganurwa ni nacyo kimwe n'urubanza rw'abahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda abo nabo ni bwana inyasi nkaka bakunze kwita la foruje fisi bazeye wahoze ari umuvugizi w'uwo mutwe na koroneli jean pierre seka nabo bakunze kwita bega kamara wari ushinzwe ubutasi muri fdr bazakomeza umwaka utaha ku byaha by'iterabwoba mu nyungu za politiki inshuti bakunze twabanye muri ibi biganiro byacu nongeye kubashimira cyane mbikuye ku mutima mbasaba kuko twabanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twakomeza uwo mubano ndagira nti muzahahe muzaronke kandi muzahirwe muri byinshi byiza mwari na eha wagira ubusa naho utaha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo